murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyohere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inyeshyamba za mayimayi zaraye zongeye kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge batuye mu mihanda itandukanye yo mu bijombo mu ntara ya kivu y'epfo abantu icumi bakomerekeye muri ibyo bitero inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu mihanda itandukanye yo muri grupema ya bijombo iri mu birometero bigera kuri mirongo itandatu n'umujyi wa uvira bavuga yuko bazindutse bagabwaho ibitero n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi za leta itabara hamwe na mayimayi y'irunga amakuru ijwi rya amerika rikesha patrick mugwanashaka umuyobozi wa sosiyete sivile muri bijombo avuga yuko abo bagwanyi ba leta itabara na mayimayi bishe abantu bakomeretsa abandi batwika imihana ndetse banyaga n'amatungo abarirwa mu magana habayeho saa kumi n'imwe n'iminota irindwi mayimari iratera iri kumwe na redi tabara batera kanogo batera muramza ku ijimbo batera muhana mu baturika batera ku murambi batera kwa masata batera nyakirango batera muturirwa hakomeka abantu abantu tubashije kubona ubu ngubu hakomeretsa abantu bagera icumi abaturage bose ubu ngubu barahunze ko barahunga berekeza hakurya bafata kwa gashigo baja ku kakananga ariko n'ubu ntibafite iyo berekeza ubu ngubu nta butabazi kabisa ntibafite ico barya ntibafite aho bahagaze amazu yose bari hanze kabisa inka zo babashe kujana n'inka zirenga hafi magana atanu intama zo zifite hafi nk'intama zogera hafi n'ibihumbi bibiri felix gasore ni umwe mu bashefu bo muri gurupe mabijombo avuga yuko batakiye ubuyobozi bwa gisirikare ku rwego rw'intara ya Kivu y'Epfo kugira ngo bubwire abasirikare bari mu bijombo gutabara abo baturage bari kwicwa ariko ntibyakunze bose bazindutse batera mu mihana ya murambya bahiteye baturutse inzira zitatu hose hari abasirikare mugatanga hari abasirikare niho mayi yaciye yaciye kuri gongwa aho bita mu mukumba hari abasirikare ku muranzi ubwaho nyirizina hari abasirikare ku mugeti hari abasirikare kuri nyarwango hari abasirikare iyo mihana yose yahiye kandi cfrdc yahagaze yayibirebera none mwabwiye ubuyobozi bwa gisirikare bukavu babwira gute twahamagaye abayobozi ba gisirikare turabibabwira batubwira ko bamenya amakuru ngo bahaye bakurikirana ariko ngo babaje abasirikare babo bavuga yuko babonye igitero ngo kije ari kinini cyane ngo batucitanga bagihiza inzira kugira ngo babashe gukora ibyari bibaza nyine baza kwica abantu umuyobozi wa munisiko mu ntara y'Kivu y'Epfo Karna Solo yemeza iby'ibi bitero ariko ntavuga bari kugwana kuko ategereje amakuru ava muri FARDC ikorera mu bijombo cyakoza uyu muyobozi avuga yuko bohereje indege za munisiko mu kirere iyi ntambara iri kuberamo kugira ngo bamenye aho umwanzi ari gusa uyu muyobozi avuga yuko batakoresheje izo ndege mu kurasa umwanzi kuko muri ako karere karimo abana n'abaturage b'abasivili cyakoza na burize mabre umuvugizi wa mayimayi y'irunga yabwijwe igihe amerika yuko batatwitse imihana y'abaturage kuko ahubwo basubijeyo ibitero byatwigwaniyeho na gumino bari babagabyeho bari baje kudutera bivanze n'imbonerakure za zindi zaja gusahera muri purende la ruzizi mu minsi cumi n'itanu muri uku kwezi kwa gatanu zaje kubafasha biyumva bafite imbaraga baza ngo badutere haraza amasango magunda n'amasuka bica abaturage bajane n'ibintu zabo ariko twivurema nta muntu twishe kandi ibintu zabo twajanye ariko iyo uvuga ngo bari kumwe n'imbonerakure namwe bavuga yuko muri kumwe na redi tabara ya gisiga urumva redi tabara twabana gute kandi tutavuga ururimi rumwe redi tabara ni abarundi natwe turabafurere urumva ikirundi umufurere n'umurundi bakumvikana amakuru ava mu bayobozi bo mu rurambo avuga yuko kuva tariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aba bagwanyi b'abamayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za redi tabara batwitse imihanda irenga cumi n'itandatu yo mu rurambo batuma abaturage barenga ibihumbi bine bahungira izo ntambara mu kibaya cya rusizi ahitwa ku bwegera abandi nabo bahungira remera rubuga ndetse na murenge redi tabara yakunze guhakana ko itari muri ibi bitero by'abagwanyi b'abamayimayi twagerageje kuyivugisha ku murongo wa telefoni ntibyadukundira vedaste ngabo ku bwaradijwi ry'amerika ububira mutarakivuyeho tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tuze mu rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka ejo rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyari cyarashyizweho cyo gukoresha pasiporo zisanzwe izo pasiporo zikaba zagombaga kurangira ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha zigasimburwa n'izizakoreshwa mu muryango w'afurika w'uburasirazuba ariko leta y'u rwanda yongereyeho umwaka umwe mu rwego rwo korohereza abagezweho ingaruka n'ikiza cya covid cumi n'icyenda i kigali inkuru ya sumutakaboye urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nk'uko bitangazwa na leta na koloneli gatarayiha regisi ukuriye uru rwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha kuzihindura bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira bigira hanze nyine muri ibyo bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za masade zibegereye z'u rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe ni ukuvuga amezi cumi n'abiri igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi gutaha kwa kane na bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe cyongereho zikaba zizata agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki makumyabiri n'umunani kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u rwanda ibihumbi ijana mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga ibihumbi mirongo itanu kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda ibihumbi ijana aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku bihumbi mirongo icyenda na bitanu igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gusa damascene rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije abanyarwanda nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahinduje pasiporo umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo tuzamusubiza inyuma ahazaza azafata pasiporo nshya kugeza ibi bihugu byose bigize afurika y'iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro kibageraho gihagarariwe n'igenaruje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole giraneza akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo bakora gusa bikamera nk'aho biganye bigendeye n'ibihe tugezemo iterambere ridusunikira gukora ibintu tutazi neza icyo bisobanuye bakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore uyu munsi ariko turibanda ku bakobwa basaba abasore ko babana bakabaterera ivi
Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe na magana inani ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore bakabana bakabyara bakororoka gutera ivi ni ikintu gikorwa n'abasore ntabwo bimenyerewe ko umukobwa ari we utera ivi muri iyi minsi rero hari abakobwa basigaye baterera ibyo abasore babasaba umubano ibi bikaba bikurura impaka mu bantu benshi
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nubwo hari bamwe bavuga ko umukobwa wasabye umusore umubano aba afite ikindi akurikiye hari abavuga ko bitari bikwiye ko abantu bumva ko byacitse ahubwo ko abakobwa nabo bashoboye kandi bashobora gufata iya mbere mu gusaba umubano ndetse bakanatera ivi ibi ni bimwe mu bitekerezo mugenzi wacu rugamba jonathan yakusanyirije mu karere ka nyarugenge reka tubyumve ku buryo burambuye umukobwa usaba ubushuti umusore akenshi aba afite icyo amukekaho kijyanye n'uko afite ubushobozi ariko kuri njyewe ntabwo umukobwa yansaba ubushuti ari we ubunsabye ngo mfate mudu yo kujya muri ubwo bushuti kereka ari njyewe ubumwisabiye njye mbibona nk'uko abakobwa bo ubwabo basigaye bigira icyizere bakibona nk'abantu bashoboye kandi bafite uruhare mu iterambere ryabo kuko abakobwa aba yumva gusaba ubushuti umuhungu donc aba yamwishimiye ku ruhande rwanjye bifata nk'ibintu byiza kuko bituma umukobwa arirekura donc aba yafashe icyemezo kandi burya abakobwa ibyemezo byabo akenshi bikunda kuba birimo ukuri kwinshi ariko uwambwiye ko nkunda atantereye ivi ahubwo njye namuterera ivi ariko we yifashe akaza kunterera ivi byangora kubyakira oya ntabwo ari umuco ntabwo ari ugutuma ukuza akagusaba urukundo nuko aba yagukunze ngewe ntabwo byantungura cyane cyane ko tuzi neza ko kera twumvaga ngo umukobwa yoroye igikwa tukumva ni ibintu bidasanzwe iyo bavuze jenda cyangwa bakavuga guhuza muri byose ni uko nyine kubyakira kuri twebwe bigoye ariko buri wese yabyumva ariko njye ntereye ntabwo nabyakira vuba biragoye pe biragoye cyane ntabwo wahita ubyemera hari igihe ashobora kuza gutyo bitewe n'ukuntu akubona cyangwa bitewe n'imitungo ufite bigatuma akaba aribyo bimukurura nk'ibintu ufite wenda bigatuma guhuzaho gutya ariko nta n'urukundo agufitiye umukobwa usaba umusore ubushuti burya umukobwa akenshi icyizere kukimuha biba bigoye umusore niwe usaba ubushuti nta mukobwa usaba ubushuti mbese kubyakira biba bigoye iryo vi biragoye kabisa biragoye kuba umukobwa yanterera ivi
barakoze baba badusangije ibitekerezo byabo mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko mutubwire ese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
gutera ivi ni ikintu gifatwa nk'ikigezweho mu rwanda ubusanzwe umusore ategura impeta agahuriza hamwe inshuti cyangwa abavandimwe akababwira ko ashaka kurushinga maze bakabigira ibanga agatumira umukobwa baba bakundana maze mu gisa nko kumutungura akamupfukama imbere akamwereka impeta akamusaba kumubera umugore iyo abyemeye amwambika ya mpeta ubundi bagatangira kwitegura ubukwe ibi ntibigikorwa n'abasore gusa abakobwa nabo bafashe iya mbere mu guterera abasore ivi urugero ni umunyana alice ni umugore wasabye umugabo we patrick kamanzi ko babana ndetse kuri ubu babanye neza nta kibazo bemeza ko aho urukundo ruri ibintu byose bigenda neza ndetse ko kuba yaramusabye ko babana basanga nta muco yishe ko aho yari kuba yatatiriye umuco ari igihe ari kujya kumukwa agatanga inkwano ku babyeyi b'umusore bemeza ko icya mbere ari ukuba mukundana by'ukuri reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na ariyete nishimwe
nitwa umunyana Alice ndi umugore w'umugabo umwe tumaranye umwaka umwe dukoze ubukwe Eh, nitwa patrick kamanzi maze umwaka umwe nubatse n'umugore wanjye alice mureba hano wadusangiza ubuhamya ese byagenze gute kugira ngo abe ariwe usaba umugabo wawe uko mubana njyewe nabonaga igihe kiri kunshiga ndavuga rero hari ibyo nshaka gukora kandi nubatse ndamubwira ndashaka ko tubana byarantunguye akibimbwira ako ka mwanya ariko kubera ko twaba dukundanaga mukunda ntawe nembitinda urabona se mvuga ati nta kibazo erega iyo abantu bakundana ibyo by'umuco byo kuvuga ngo uriya ni umutware uriya ni ugomba kuvuga iki uriya ni ugomba gukora iki ndakeka atari ko biba bimeze kandi ntabwo ingo zose ziba zimeze kimwe umuco yari kwica wenda yafata nk'inkwano akaza kunywa wenda cyangwa akaza kunsaba ababyeyi nibwo ari kuba yishe umuco ariko njye nawe babiri turakundana kuba yabinsaba ngo tubane nta gitangaza kirimo nk'uko umugore n'undi yabana n'umugabo amubwira ngo ndashaka ko twubaka hariya hantu ndashaka ko tugura iki kintu mu nzu dukundana njye nawe ntabwo igihe cyose ari njye wamuporopoza ngo tujye ahange cyangwa dukore iki nawe yarambwiraga ati ndashaka ko unsura ndashaka ko dutaha ubukwe bwa runaka ndashaka ko dutemberera ahangaha ibyo rero kumbwira ngo tubane nabifashe nk'aho ko ari ikintu gisanzwe n'ubundi yansaba nk'uko asanzwe ansaba iki nk'uko nanjye ntakimusaba umugabo wanjye ndamwubaha cyane ndanamukunda amfata neza ni umugabo mwiza oya ibyo ngibyo nawe yabibera umuhamya wo kubivuga ntabwo ibyo biba mu rugo rwacu ntabwo nakwifata ngo umubwire nabi kubera ko wenda ari we wavuze ngo tubane atari njye wabivuze ibyo byaba ntaba ntazi akamaro k'urukundo nubwo tuba dufite umunezero tuba dufite ubwisanzure nakubwira ko ha- hari demokarasi yuko buri wese avuga icyo yumva atekereza ku kintu tukakiganiraho tukagifatira umwanzuro ikintu rero cyica urukundo rw'ubu ni uko umuntu agenda akamenya ibye akamukunda avuga ati reka mukunde ariko ibi ngibi ntabwo njye nzabikora ni ibye ariko ntabwo ari byo umuntu agomba kwisanzura niba hari icyo ushaka niba hari icyo ushoboye ukakimukorera nka boyfriend wawe kuko iyo utinye usanga bipfa umuntu mwakundanaga kubera umutinya kubera hari ibyo utinya kumubwira kandi ukeneye ugasanga hari akantu ufitemo kumva ahubwo hari undi wabibwira kuko w'umutinyutse rero iyo ndi kumva inama nagira urubyiruko twakisanzura mu rukundo kumva uri furi ukabwira umukunzi wawe icyo ukeneye akakikwemera cyangwa bikanga icyo nababwira cyo icya mbere ni uko kubana mukundana biruta ibindi byose
arakoze umunyana alice ku buhamya bwadusangije ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
bava kure augustin ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi y'amavuko utuye mu karere ka gicumbi ntiyemeranya n'umuco wo gutera ivi haba ku bahungu ndetse n'abakobwa nubwo yemera kumucukura ariko nanone ngo atekereza ko hari ibisaba gutekerezwaho n'urubyiruko ntibabisamire hejuru ni mu kiganiro yagiranye na ishimwe honore mu kiganiro ejo mu kiganiro ejo turi kumwe na muzehe bavakure augustin ugiye gutangira adusangiza ishusho y'uko abasore n'inkumi mu gihe cye babigenzaga mu gucudika bigamije ku bana aranagaruka ku gutera ivi aho bisigaye ari magirirane igihe cyacu rero kubera ko amashuri yari yaraje abantu bahurira ku ishuri bahurira mu modoka bahurira mu mu bukwe mu misa bwa buryo bwo gutinyukana mu gusabana ubucuti Eh, gusabana ubucuti byari iby'abahungu ndetse bikabanza no kumurushya akenshi wabandaga kwandika akabaruwa wabona agashubije yemera kuzabaza ababyeyi ashaka umuntu uzwi mu muryango cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yahatinyuka akaba ari gutuma ujya kukuvugira ko wifuza ko umukobwa wabo yasaba njye nasabye imyaka ibiri muri mirongo inani na kabiri nasabye muri mirongo inani na rimwe nibwo natangiye gusaba ndongora muri mirongo inani na kabiri ariko hashize umwaka mudusangisha uko ishusho ya kera yabaga imeze muyisanishe n'iy'ubu byiza by'ubu ni uko iyo watekereje igitekerezo ugikora vuba ibintu bigakorwa vuba ari ibikunda bigakunda vuba ari ibyanga bikanga vuba ingaruka nyine ni uko bitaramba muri kwa gufata iya mbere mu gusaba ubucuti mwatubwiye uburyo kera umuhungu ariwe wafataga iya mbere bikanamuvuna kuri ubu mubona bihagaze gute kuri ubu nubwo abahungu ba- no kugeza n'ubu nibo benshi ba- nibo batera intambwe ariko n'umukobwa muri iki gihe yashatse arayitera yego ntabwo ari kenshi akora ibimenyetso byerekana ko yenda agukunda ntibiragukira cyane ngo uburyo ngo abakobwa nibo bavuga ngo ndashaka ko tubana ubu rero kugira ngo ashirire mu nda ahita muwe kubwira ko dukundana twabana muvuga iki ku cyitwa gutera ivi mbibonye rimwe gusa umuhungu atera ivi ariko mbona ntazi ni umugenzo cyangwa umuhango waturutse mu bindi bihugu waturutse hanze njye mbona nta mpamvu yo gutera ivi kuko kera wateraga ivi duterera imana cyangwa um- umwami ubu rero sin- simbona impamvu umusore ajya gutera ivi imbere y'umukobwa byarantangaje kubona ko umuntu aterera ivi um- undi muntu ubu rero ngo bireze sinjya ntabwo nta bukwe bwinshi ubwo nta- ntabwo biragwira ngo mbone babikora ubwo bifite impamvu ariko njye ntayo mbona izo mpamvu se zishobora kubangamira umuco kuko umuco urakura nyine iyo, iyo hari impamvu igaragara kandi abantu bumva abantu bakagiyi- bakagikora bibanza guhararwa abashaje nkatwe tukabona yenda ibisobanuro bida- bidahwitse ibisobanuro bihwitse nta kibazo iyo bidahwitse tu- tutwarira iyo rigoramiye byakorwa na benshi bikaba umuco na n'ubu birahinduka ubu ngubu hadutse abakobwa batera ivi abahungu bamwe bati ni ishyano ntibyari bimenyewe abandi bakavuga bati bishobora kuba nta nicyo bitwaye ubu rero ubwo ni umukobwa umukobwa nawe ateye ivi byaba nanone ari bya bini nakubwiye ni nk'uko umukobwa yajya gusaba umuhungu iyo rero nibihinduka n'umukobwa akaba yasabaye nawe yatera ivi ntacyo mbona ubwo twa- byaba byagiye mu mu muco wakuze aho inama natanga ni uko umuntu ujya gushaka agashakana n'uwo buzura bamara kurushinga rwa rukundo rugakomeza kuko ushobora gutera ivi umusanga ejo bundi ukaritera umuhunga ko njye mbibona turabashimiye cyane murakoze namwe
arakoze bava kure augustin ku kiganiro cyiza duhaye ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka noneho dufate akaruhuko gato twumve indirimbo ya mike kayihura yise anytime turagaruka mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo I don't like another man on your timetable. I don't like it, even the homies you running with, you calling your friends. Mm. I don't like the way you're getting high without me. I dislike it. You rolling with the wrong ones, you looking funny. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. You're a blessing from the highest, I can guarantee. Keeping it private on the regular is what you need. Step out the high box and dance for me. Shake off the groupies with an NC. Yeah. Nungo go susanga nyaka baba loki. Anytime you show I go hinduka. Anytime you touch me, I lose control. Nungo go susanga nyaka kagache baby. In any case, there is a kundira. In any case, tonight it is dangerous. We wildin', yeah, we wildin'. Wildin' with my baby. Wildin', yeah, we wildin'. Boo, boo, boo, boo, boo, boo. Wildin', yeah, we wildin'. Wildin' with my baby. Wildin', yeah, we wildin'. I see you chillin' with your girls looking serious, but I know you're super high, moving curious. Your cup's so full with the jetty on the rocks tonight. Give you about an hour and you're by my side. Would I take a thought? Talk to me. Kazi me numva nazo ukori I need a delay, I need you around me Come to think about it, you're the reason I've been empty You're a blessing from the highest I can guarantee Keep it private on the regular is what you need Step out the hot box and dance for me Shake off the groupies, hit the Nancy babe. Nungo ko susanga nyaka baba loki Anytime you show I go hinduka Anytime you touch me I lose control Nungo ko susanga nyaka kagache baby In any case nevizi kunyikundira In any case tonight it is dangerous We wildin', yeah we wildin' Wildin' with my baby Wildin', yeah we wildin' kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
nyuma y'aka karuhuko gato reka noneho twinjiye mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize ni ubutumwa tugezwaho na christelle wikeza
bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku makimbirane avuka hagati y'abashakanye bitewe no kutanganya amashuri aho twibazaga tuti ese mubona kuba abashakanye batanganya amashuri byabaviramo amakimbirane mu gufata ibyemezo mu muryango reka duhere kuri ezekiyeli hakizimana uherereye mu karere ka nyamasheke aho yagize ati abashakanye batanganya amashuri no kubana neza ni ibintu bitandukanye ati ntibikwiriye guteza amakimbirane kuko imibanire imibanire myiza ntizashingira ku banganya amashuri gusa fisi uri i gasogi ati turabashimiye ku kiganiro cyiza mwatugejejeho fisi urakoze gushima naho gasasira theogene uherereye i kanombe mu mujyi wa kigali ati ntabwo bikwiriye ko mu bashakanye haba amakimbirane ashingiye kuba batanganya amashuri kubera ko bajya ku bana baba baribwiranye bihagije naho haba menshi patrick uherereye mu karere ka rwamagana ati nkunda gukurikira ikiganiro ejo mudutegurire insanganyamatsiko zitwubaka mu buzima bwa buri munsi patrick ura urakoze cyane naho iyamuremye john uherereye mu karere ka gicumbi ati kuba bashakanye batanganya amashuri byatera amakimbirane mu gihe bashakanye batarigeze babiganiraho ngo bamenyane bihagije nyirarukundo adeline uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka ati abashakanye mu gihe batanganya amashuri ntibyatera amakimbirane ati ahubwo bigomba kubaho imbaraga zo gushyira hamwe reka minire kuri nyirabaruta ange uherereye mu karere ka nyamagabe ati nkunda cyane ikiganiro ejo ange urakoze cyane reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
ubutumwa bwanyu ni nabwo butugejeje ku musozi w'iki kiganiro ni ikiganiro cyagarutse ku bakobwa batera riva abasore babasaba umubano mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagiyagayo na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko ikiganiro ejo mugikurikira rugendo mu masaha nk'aya ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika nitwa nicole gira neza ndabashimiye
duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi
ikirere kitariho igihu dukeye ku mutima no ku maso dufite impamvu amagana imvana ikomeye y'ibyishimo umunezero uradukirigita akanyamuneza kari hose mukwiye kuruka guruka wasimbuka
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma washyize hamwe iki kiganiro